yimwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uyu ni umwanya w'agasaro kaburaga umwihariko w'ikiganiro muri isanga muri kumwe na venuste nshimiyimana nongeye kubaha ikaze kandi mbashimira ko mukomeje kuba benshi mukurikira ikiganiro agasaro kaburaga umugereka w'ikiganiro muri isanga buri cyumweru dufatana urunana tugafata mu mugongo ababyeyi babuze abana babo ariko ntibacike intege bagahora babashakisha hari abashakisha abavandimwe babo hari n'abana nabo baba bashakisha ababyeyi babo mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvise umudamu aida nyanza nzira utuye mu mujyi wa kigali mu karere ka nyarugenge umurenge wa kimisagara akagari ka kimisagara umudugudu w'agaseke warangishaga abavandimwe be n'ababyara be bose hamwe bari icyenda abo bana batanzwe n'ababyeyi babo ababajyanye i burayi babizezaga ko bagiye kubashakira amashuri bakiga bakazitunga ndetse bakazanaramira n'imiryango yabo abo babyeyi batanze abana icumi umwe muri bo aza kwitaba imana ariko yari amaze kuba umusore ni ukuvuga ko hasigaye icyenda bari mu bihugu bibiri by'uburayi ubufaransa n'ububirigi
agasaro kaburaga kabonetse
inkuru nziza kuri aida nyanzira wahamagaye ijwi ry'amerika ashakisha abavandimwe be ni inkuru nziza kandi no ku babyeyi b'abo bana ari bo nyirakwisanga imakurata uwimana janviere na itegeka ishatse claire agasaro ka mbere kabonetse n'umukobwa wa itegeka ishatse claire yitwa france donne atuye mu birigi niwe waduhaye amakuru ya bamwe muri bene wabo avuga ko bahawe ababyeyi mu buryo budasobanutse
hari ibintu byinshi byakozwe bidakurikije amategeko urugero nk'ababyara banjye uhora na eleonore bahawe umubyeyi wari ukiri ingaragu baba mu bufaransa kubera ko bigeze gushaka nuko twandikirana ndetse nashakaga no kujya kubasura ariko ababyeyi banjye hano ntibabishakaga babiburizamo iyo banyandikiraga amabarwa barayajugunyaga uko biri kose bari mu bufaransa byo ndabizi rwose
maze gutega amatwi france donne nahamagaye umubyeyi we yitegeka ishatse claire hatuye mu karere ka nyarugenge umurenge wa kimisagara akagari ka kimisagara mu mudugudu wa nyamabuye ambwira uko yohereje abana be uhereye ku mukuru icyo gihe nagiye nyine gushaka ubufasha bwo kugira ngo abone uko yajya agenda bamaze kucura amaguru yombi kuko n'umuntu nyine aba ashakisha kugira ngo arebe abamufasha nuko nyine icyo gihe njya gushakisha abantu bahigira barahangangira njyayo bajya kumusura barebye uko ameze bamushakira abaterankunga nuko bashatse abaterankunga rero abaterankunga baravuga ngo ntabwo kumufashisha mu rwanda byakunda ubu n'ikintu yabona uko yiga kuko byari bigoranye cyane nawe ubwe byakubwira uko bimeze ubwo rero baramusaba baramujyana bamaze kumujyana nyine ubwo ngubwo ageze ibyo yanga byanze kurya mbere y'uko agerayo avuye i gatagara umujyana i masaka ninde wagusabye kumujyana i masaka njyewe ubwanjye n'ibyo wagiye i masaka bisaba ubufasha kugira ngo bajye bamfasha kugera igihe nose ugeze i masaka wavuganye n'andi navuganye n'umubikira waho wahabaga witwa nde witwa serigiti hanyuma edita yakwijeje iki
twagiye birajya kumusura neza ibyatagara bamurebye baravuga ngo ntabwo bamufasha ngo ntibyashoboka bamushakira umuterawungu ni uwo mubikira wamushatse
nyine ni abo ngabo b'imasaka babashakaga ni ngombwa kumushakira umuterawungu rero baramubwira ngo ibyo ari byo byose umuterawungu aramusaba kugira ngo bamujyane bamufashe ari iyo ngiyo agenda asa n'umuntu ugiye kwiga bamusabira atagara natwe tugiye nyine baratubwira igihe hariho neza kumene ajya kubaza mbese wari ibihumbi n'ebyiri ni umuryango ubwo rero nyine baramujyanye abananiye baraza barabasaba bafite umwana tunaniye tumugana noneho kugira ngo mugarure kandi yari ariho neza nimubajyane muzahite mwongera mubahereza bamaze kumenyereza ubwo baje gutwara abandi basaza be babiri hanyuma igihe abantu baje bakakubwira ngo duhe abandi bana bawe usigaranye kugira ngo tubajyane tujye kubarerana n'uriya Ah, ntabwo wigeze utekereza ngo uvuge uti aba bantu mpaye abana banjye babagiye kubakoresha iki ntabwo ntabwo nk'umubyeyi nta kintu cya eh, cyagukubise mu gatuza ngo uvuge uti aba bana banjye mbohereje he nizi ko twabonaga nyine bari bato badufasha n'umwana nabo kandi ngiye kubera uwo mwana ukuntu yari ameze nabonaga ubundi badusayidara uwo mubikira atubwira ko nta kibazo uzahita abagabo barakubwiye ngo bajyanye kumenyereza mukuru wabo nibarangiza bazagaruka ibyo ni byo umubikira mama edite yakubwiye
ni nyine barazaga bakatwigisha bakatubwira uko ibintu bimeze kandi aho wareba ubuzima ubayemo n'ukuntu uwo mwana yamvunaga navuga no kugira ngo agaruke asaba ariho neza azanandike atazafe adafite umuntu umutera ibihunga kubera n'ubuzima twari turimo natwe tugena umuryango wacu ntiwawemeraga kwiga
Mm.
yumva ubwo nanjye nari mfite abantu bazi ibyo bintu ndagira mbagisha inama ndababwira nti mbabwira uko ibintu bimeze aranyemerera kandi abantu benshi icyo gihe yari ari bazi ubuzima bwacu nawe na kuri komine nyine abantu bari baharizwa narabaje ese tumeze gutya arabutse abangira inama ambwira ngo kugira ngo abana babeho nabi ngo bisa n'uko uyu nguyu kuko yari agoranye yari umwana ufite ikibazo nawe warebaga agenderaga hasi ntabwo amazina yabo nari nyinshi kiramenya
ntabwo wigeze wibaza uti ababyeyi baje gutwara abana banjye b'abahungu Clement na claude baturutse mu bubirigi aho francine arererwa none abana banjye nabumvise mu bufaransa ntabwo wigeze wibaza ukuntu bageze mu bufaransa nyine ibyo ngibyo uriya mubikira yatwerekaga inzira akatwereka ko ari byiza ntabwo naje kubimenya nyuma bibwiwe n'abandi bakozi ntabwo ibyo na- nabimenye nyuma ntabwo nari nigeze mbikurikirana mbere ariko iyo mutanze abana icumi bakava mu muryango umwe mwumvaga ari umuntu ubagiriye impuhwe ugiye kubarerera abana mwebwe mugasigara muri aho ngaho muga muti twarabyaye twabonye umuntu uturerera eh, cyangwa se mwumvaga mm, ari nk'umuntu yenda ufite impuhwe za bihehe ntabwo mwigeze mutekereza icyo kintu ko ishobora kuba ari bihehe igiye kubarerera abana
nyine twebwe kubera n'ukuntu mbere bajyaga babafasha bari aho ngaho za kabgayi hose ntabwo ibyo bintu twabitekerejeho twavuga ko ari impuhwe nyine twavuga ko ari impuhwe twari tuzi ko ibyo babikora muri ubwo buryo nubwo nyine hagati aho n'intambara yaje ikabi- ikazamo tumenya amakuru ariko ntabwo twari tuzi ko babagirira ubugome bwose wigeze wigeze umenya uko umukobwa wawe bamufataga abo biyitaga ko ari ababyeyi be cyangwa abaterankunga nayigezaga nanjye se kuba ari kubimfasha wari kubimfashamo yagiye ampunga simbona uko ivugana ntabyo namenye nyuma urashaka kuvuga mama edita
Eh,
yaraguhungaga ntaguha amakuru y'abana kandi ari we wabajyanye
nyuma nyine yaje guhinduka aba mubi nyiberwa impamvu
ubu se iyo ushaka kuvugana n'umukobwa wawe francina uba ubitewe n'iki nyuma y'imyaka yose urashaka kumubwira ko umukunda urashaka kumubwira ko umukumbuye urashaka kumubwira iki njyewe nyine kubera ko yigeze gutuma haba abantu nibo baba baje baramudushishikariza tura- turavugana tuze ntitwari tuzi ko bakibaho ubwo ngubwo nyine nabo nyuma yaho baza ku- gukora ibintu bitari byiza ndangisha umwana ubaye musaza njye simba nzi kuvugana nawe noneho umubaye musaza we bavugana nabi umwana wundi guto afite namwe umuntu ashaka kujya avugana nabo arabyanga none se baradusinyishaga kuri komine twari tuzi ibyo aribyo tuzi- aribyo bitaga resepo asi nibyo bintu twari tuzi ibindi ntabwo tubizi
mwasinyiye resepasi bashaka ibyangombwa urabizi iyo umuntu ajya kugenda abanza gushaka ibyangombwa n'ibyo twari tuzi ibindi byose ntabyo tuzi yewe sinanize ibyo bamworeshaga ntabyo nari nzi nakoze ibyo bambwiraga
barakubwiraga bati sinyaha ugasinyaha Ni- nyine njyewe ntabyo ibindi nari nzi ntabwo uzi gusoma no kwandika ntabyo nzi rwose sinizi Ba- kandi muri make ku buzima nabanye n'uwo mwana nkajya mujyanira akagariki byari ibintu byari byaranejeje umutwe yaguca inshuro nyingiriza ngira ngo nabone uko ajya kwiga abaho mu buzima nk'ubw'abandi ntabwo yicara ngo mbese ubona babaye ibyo bintu rero bibereyemo
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika twagerageje gushaka uwo mubikira mama edita wafashaga abana bafite ababyeyi batishoboye akabashakira abandi babyeyi mu bihugu by'uburayi twahamagaye mu kigo cy'ababikira b'abaparotini bari masaka bakaba bari bahari mbere y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'ine dusanga atagihari hano ndagira ngo mbashimire cyane amakuru baduhaye twashoboye rero kumenya igihugu arimo ari muri afurika ndetse twamenye n'igihugu arimo turacyamushaka kugira ngo adufashe kumenya neza uko abana bagiye bashakirwa abo bitaga abaterankunga cyangwa se ababyeyi babarera n'amategeko yakurikizwaga france donne avuga ko ukuntu bavanywe ku babyeyi na n'ubu atarabyumva kandi yari afite ababyeyi akunda ukuntu baha bahatiwe guhindura amazina ndetse musaza we bikamuviramo kubura ubuzima
kuri jye nta gisobanuro ndabona ko iyo uhageze niho bakubwira ngo dore uyu ni papa wawe uyu ni mama wawe ariko jyewe nari mfite mama nari mfite umuryango ku bana nkanjye bahawe ababyeyi dufite imyaka umunani n'igice tuba tuzi amazina yacu n'imyaka yacu tuba tuzi ibintu byinshi ariko tukagomba kubaho mu kinyoma abantu bakubwira ko ababyeyi bawe bakwanze kubera ko ufite ubumuga nyamara atari byo ugasanga turiyubaka dushingiye ku kinyoma nari mfite umuryango wanjye mfite babyara banjye na basaza banjye nari mfite izina ryanjye kubera ko nanze ko barihindura ariko basaza banjye bari mu bufaransa hari filipo nzi ko emmanuel yitwa claude icyo cyamuteye hahamuka riramuhitana
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda uyu ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umugereka w'ikiganiro muri isanga itegeko ishatse claire si we wenyine watanze abana umuvandimwe we nyirakwisanga imakurata uzwi ku izina rya fatuma utuye mu karere ka nyarugenge mu murenge wa kimisagara mu mujyi wa kigali yabwiye ijwi rya amerika ko abana bose yohereje i burayi ari uko byagenze hari uwitwa muteshimana antwane ariko amazina ayida ndumva yarayagusobanuriye hari ayo ntibuka ko nabonye barabivangavanze
hari mukeshimana antoine hakaba n'andi wundi
na niragire irindi rye ntabwo njya nshobora kurivuga n'uwitwa intabiragata ariko ndashaka kukubwira no ku bandi bana ko abana benshi bagiye bampagurikiraho n'inge wabareraga mu rugo kwa papa wanjye n'inge wari ufite ubwenge butekereza mbwira rero kuko nari ndi mu rugo nyine nari naratandukanye na papa w'abo bana mukuru wanjye ahita apfa adusigira abana bane ninjye barebaga abo bana bane babiri bakuru babo nari narabashingiye baje gupfa bose narabashyinguye abo nohereje hanze ni harimo bahagurukiye ku muryango wanjye nyine na papa wanjye witwaga stefano butorano ni ukuvuga ngo harimo umukamasabo bakunze kuba bakunze no kubana n'uwo niragiye harimo uwabanaga na niragiye harimo n'uwitwa nyina w'umuntu
nyina w'umuntu yitwa nerine hanyuma niragire yitwa orore hanyuma mukamasabo yitwa eleonore
eleonore
ok abo ni batatu abandi abandi ni abavandimwe bari mu bo bita simbe tiyene niko numvise simbe tiyene ari umuvandimwe wanjye uri i muhanga bose barerwaga mu rugo rumwe nabuze amashuri ariko ndwanira ko abana banjye bakwiga ari nacyo cyatumye nabo bagenda ko nanjye natashije amashuri kubera ubushobozi buke ababyeyi banjye bari bafite banjyanye ku kigo kure sinyize ariko iyo nize mba mbona yari ashoboye kungirira umumaro
none se mbwira rero mbwira tuganire ikibazo cya bano bana uko bagiye ari icumi hari umwe wavuyemo nyakwigendera claude nagira ngo unsobanurire ninde waje kubashaka mu rugo ninde wakubwiye ati bano bana bampe mbajyane mu kugenda kwabo ni ukuvuga ngo byari nk'ubufasha biturutse no ku makomine kuri komine y'iwacu nayo ndabikubwiraho burugumesitiri kuko njye nayo nanze ko banagenda ariko habanje hagenda ufite ubumuga francine francine agezeyo kubera yari agize amaguru yombi yagiye nko mu rwego rwo kugira ngo wenda bashobore kuba bamusova bamuvure ko yageze bahita bamuca amaguru utuguru twe twari tumugaye ukuntu utashobora uburyo yari yaravutsemo noneho akigerayo ashobora kuba ati ngewe nsize abavandimwe kandi abavandimwe nsize mama ntazabashobora numva nakwicarana n'abavandimwe banjye tukabona uburyo dukomezanya urugendo nyine rwo kurera francine niwe wabanje kugenda bisaba biba ngombwa yuko agezeyo atumiza abavandimwe be nari mpari ibyo byose narabirebaga hanyuma se abana iyo bagendaga mwabahaga ababikira mwabahaga umuntu wo mu kigo cya masaka mwabahaga nde nyirizina ninde muntu wibuka wajyanye abana banyu
uwo nibuka hazaga hari igihe hazaga abazungu nyine bari kumwe n'ababikira ariko cyane cyane hakaza abantu bakoraga muri icyo kigo harimo abitwaga ba jani harimo n'uwitwaga risa yararapfuye bamwishyuye muri jenoside uko amakuru yampaye numvise ko uwari unabonaga neza yari umukobwa witwaga risa ariko warisa baramwishe yapfuye muri jenoside niwe nari nkunze kubona aza mu bintu by'abana uwo jane ni jane gusa cyangwa ni marie jane ndumva ari marie jane kuko hari uhagurukanye nimba ari we jane hari uhagurukanye n'umwana wanjye n'umwana umwe w'ivange witwa intabire ndumva yahagurukanye n'uwo jane bashobora kuba baragendanye hari
hanyuma se iyo babatwaraga bababwiraga ko bagiye kubashakira amashuri kugira ngo bige kubera ko ari abantu b'abakene bakavuga ati tugiye kubaha ubuzima bwiza cyangwa se babaga bagiye kubashakira abandi babyeyi mu by'ukuri ukuntu wenda nabyumvaga kuko ngewe kandi naburanye kuri komine y'iwacu nyamabuye naburanye na burugumesitiri kuko bagiraga basinya naramubaje se burugumesitiri aba bana bagiye nk'iki burugumesitiri arambye ariko gatoma arasubiye yarapfuye arambye ati wowe urabona ko ufite umuryango munini kandi nta kazi ugira ko kurera reka abana bagende bajye kwiga babone ubuzima bwiza iyo babona ubuzima bwiza bazagira igihugu akamaro kandi namwe bazahagirira akamaro babaga bagiye nko kwiga no kugira ngo babasoze nagira ngo nkubwire ko abana banyu bagiye i burayi bahabwa abandi babyeyi babarera babareze ni nayo mpamvu bahinduye amazina ku buryo bafite ababyeyi babiri nubwo bwose bemera ko muri ababyeyi babo ariko bafite n'ababyeyi babareze kandi bababwiye yuko mwababahaye mutabakunda ibyo ngibyo nibyo muza kumva mu butumwa bwa francine rero umva nkubwire ibyo kuvuga ngo twabahaye tutabakunda mu by'ukuri narize nubwo ntarangije segonderi ntabwo ngewe n'ubabondera ndi umubyeyi rwose nta twebwe byabaye nk'ibintu byo kuvuga ngo ntabyo kuvuga ngo twabatanze tutabakunze none si ubwo ngubwo ko twebwe ababyeyi batureze tugakura twari kunanirwa kurera abacu ntabwo ariko byari bimeze ni ukuri n'ikintu gitangaza ni uko n'ejo bundi nagiye kumva numva nk'uwo wagiye nyuma wa ngabo nziza uwo nguwo yaraje abwira se yuko ngo abantu bababeshya ngo ngo ababyeyi babo barapfuye niba aribo ngo niyo mpamvu batihutira gutaha mu rwanda bahagurukiraga mu kigo cy'imfubyi cy'imasaka si byo wambwiye none iyo ufashe abana bawe uri umubyeyi ukabajyana mu kigo cy'imfubyi kugira ngo bahagurukire bajya ahandi ni ukuvuga yuko wiyambuye icyo cyubahiro cy'ububyeyi urabatanze abana nta babyeyi bagifite bahindutse imfubyi kuva muri icyo kigo cy'imfubyi bagahabwa abandi babyeyi bazabarera wowe nk'umubyeyi fatuma nk'umubyeyi igihe wafashe abana bawe ukabajyana muri orufurina y'Imasaka wumvise yuko abana bawe ubivanyeho kugira ngo bazarerwe n'abandi babyeyi nibyo
ngewe reka nkubwire ukuntu numvaga byari bimeze ntabwo ari ibyo kuvuga ngo nari mbikuye ko nari nkiri mutoya urumva ntabwo utari kuvuga ngo umuntu ngo abikuyeho bavuga ari ubufasha bashobora kuba bafasha abantu bagiye nk'imfubyi ntabwo byari kuvuga ngo bagiye nk'imfubyi yaba ari kugenda nk'imfubyi ntabwo mbona
agasaro ka buraga
agasaro ka buraga
icyo ijwi ry'amerika yamenye ni uko nubwo ababyeyi bareraga francine ariwe france donne bagiye mu rwanda bakazana abandi bavandimwe be batatu bavuga ko baje kumumara irungu ntabwo barerewe mu bigi ahubwo barerewe mu bufaransa francine avuga ko yamaze imyaka ibiri yaranze kuvuga igifaransa kubera ko atashakaga kuhaba nyamara bavuye kuzana basaza be bamubwiye ko nyina atabakunda bagiye kumushaka ariko bambwiye ko igihe bageraga muri afurika mama yabahaye musaza wanjye nyamara nibo bari bagiye kumushaka kugira ngo nshobore kuhaguma kubera ko ntabishakaga ntibabwiye mama wawe ko washakaga kwigendera
oya reka da ntabwo bajya bavugisha ukuri bavuye muri afurika barambwiye ngo mama ntankunda ngo ntakunda musaza wanjye ngo n'ikimenyimenyi yamuduhaye kubera ko kugeza ahageze nari naranze kuvuga igifaransa ah wari waranze no kwiga ururimi
nibyo rwose yewe namaze imyaka ibiri itatu ntaravuga igifaransa sinabishakaga kubera ko iyo uhageze ukabona ukuntu bakubita abana nanjye bankubitaga iki ukabona aho bafata umutwe w'umwana bakamwubika muri wese byari biteye ubwoba
agasaro kaburaga
mwabyumvise ko aba babyeyi atari bo bonyine bohereje abana i burayi hari undi mubyeyi Louis ngabunziza wavuzwe mu kiganiro byatumye ijwi rya amerika imushaka kugira ngo twumve ko atari urw'umwe twaramubonye atuye mu murenge wa shyogwe akagari ka kinini akarere ka muhanga yatubwiye icyatumye atanga abana be yari amaze gupfakara nyina wabo yari amaze kwitaba imana muri mirongo icyenda na rimwe muri icyenda na rimwe niho bagendeye bo noneho nyina wabo amaze kwitaba imana nifashisha ibigo by'imfubyi kubera ko yari afite akana kakiri gatoya k'uruhinja kari kamaze iminsi icyenda kavutse nako kariho kari buraya kamaze gukura niba rwose niba ugira ngo amakuru asobanutse icyo ushaka kumenya mbere yego ntabwo bagiye i buraya ku bundi buryo bagiye i buraya ku buryo mu kigo cy'imfubyi nyuma babona abaterankunga byo kumfasha kubera ko ari ntaho nari nsigaye mbega urazi iyo umuntu yagize ikibazo yapfakaye aba ari mu bintu birebire cyane birumvikana
nyuma babona abagira neza bemera kubarera mbega niko navuga
icyo gihe bagiye ari bangahe babanje kugenda umutoya umutoya agezeyo mbega ni nkawe wabaye umuvugizi wa bakuru be hanyuma baragaruka bakwaka abandi
ubwo bagarutse muri icyo kigo bari barimo mbabwira ikibazo mfite mbega cy'uko nta bushobozi mfite ko urumva abana batanu kandi bakiri batoya ubwo aba bagira neza bari bajyanye uwo nguwo mutoya barambwira bati tugiye kugushakira abandi baterankunga bashobora kuza kugutwara n'aho ngabo tumufashe kukurerera ni uko byagenze mbega nta kundi kundi nta zindi mpamvu abana bawe uko ari batanu bajya kurererwa i burayi icyo kigo wabajyanyemo cyo mu rwanda ni kihe cyari kiramagana he
cyari kiri i masaka none se kugira ngo ufashwe n'abantu bari masaka ya kigali wari utuye ishogwe ya muhanga ya gitarama ya kera aho ngaho za kabgayi za nyanza za gatagara hari za oruforina hari ibigo bifasha imfubyi kubera iki byagenze gute kugira ngo ufashwe n'ikigo kiri i kigali
kugira ngo mfashwe n'ikigo cyari i kigali ni uko nari umunyabukorikori mbaza biriya by'amashusho by'imitako mbega mpazi mbega njya gucuruzayo imitako ubwo nyine ibyo bibaye ntitangira kubiyambaza kubera ko hari mazi najyaga gucuruzaho imitako mbega
wakiriwe nande ugezeyo ni umubikira ni umukobwa ni umuzungu ni umwirabura wakiriwe nande ugezeyo hari umuzungu nakunda gucuruzaho ibibazo hanyuma mama edita ntabwo wigeze um- uhura nawe umwirabura Mm.
hashize iminsi myinshi ntabwo mbyibuka none se wigeze ujya kuri komini urababwira uti ndapfakaye abana ngiye kubatanga bana burya ni aba leta utabana ngiye kubatanga nabonye abantu bazamfasha kubarera
uyobete icyo kigo nicyo nicyo i- i- i- uwo- uwo umubikira niwe wabimfashijemo u- uwahayoboraga w'umuzungu Mm.
Mm.
ntibabigufashijemo ariko ntabwo wigeze ujya kuri komini ngo usinye urupapuro uvuga uti abana ndabatanze Umu- umuto- umutoya Mm.
umutoya ni- ni- niwe bansabye ni- ni- nda- bati "Ura- uramuduha tu- tuzamurere namara gukura tuzamukugarura cyangwa ah, nawe ah, azagufashe mu bundi buryo amaze kugera iyo umureke niwe yafashe umwanzuro ati ndabona n'abo bandi nkwiye kumushakira abaterankunga tubyumvikanaho nta kibazo rwose mubyumvikanyeho nabo bana batanu urabamushyira nabo ah, urabamuhereza arabajyana oya oya bagiye ba- ba- ba- bashaka abaterankunga mu byiciro Mm.
Mm, nta- ba- ba- babajyanye nk'umunyago bagiye bashaka abaterankunga Mm.
Mm, Eh, ariko wowe nta hantu na hamwe wigeze usinya urupapuro uti mbahaye abana banjye muzabanderere
oya oya Mm.
ni kubw'abaterankunga abana bamaze kugera i burayi barakwandikiraga bakakubwira amakuru yabo ukabona utubaruwa twa- tw'abana bagusuhuza
Mm, Mm. ubu bamaze gukura ni bakuru eh, mbese muracyafitanye eh, umubano mwiza mura- murandikirana mura- baragusura mm, mm, bara- baranshobora rwose Mm. U- uko ari batanu
Mm, uko ari batanu bose baragusuye
mm, baranshobora tura- tura- turavugana
U- u- abaje mu rwanda ni bangahe
umwe niwe waje a- a- a- a- a- a- ariko ba ba bagenzi be bamu- ba- be- aba- aba- barumuna be bamutumye Mm.
ariko yaje mu buryo bwo- bwo kureba uko mu rwanda hameze ah, ansezeranya yuko bagiye kubwira abandi ko abona mu rwanda ari amahoro bagiye kuza gushaka ukuntu baza kunsura bagiye kuza yikorona igitero
agasaro ka buraga
aba babyeyi bose icyo bahurizaho ni uko hari umuntu wabashishikarizaga kohereza abana babo i burayi niba hari umuturanyi wawe uzi wohereje abana i burayi yabwiwe ko bagiye kwiga atari uguhabwa abandi babyeyi dusangize ayo makuru undi mubyeyi nawe watanze umwana umwe muri bariya icyenda ni uwimana janvier utuye mu kagari ka eh, kinini umurenge wa shyogwe akarere ka muhanga intara y'amajyepfo umwana we simbi etienne nawe yamwohereje i burayi muri za mirongo cyenda simbi etienne ari mu bufaransa umubyeyi we aratubwira uko batandukanye twatandukanye mbese hagati mu- muri jenoside icyenda kabiri gutyo niho twatandukanye Mm. mutandukanye wa byagenze gute wamuragije nde Eh, niki wibuka
nyine kumuragiza ni umumanseri witwaga seridite Mhm.
niwe mbese waje eh, arabatwara amaze kubatwara aragenda abacisha mu kigo cy'i Masaka Mhm.
abariho abari Mm.
hanyuma barangije mbese mu rwanda mu bibazo byari byahabaye bigejejemo hagati bakajya baza kubatwara abana nyine babashimisha kugira ngo babice
kugira ngo hanyuma bigenda nyine bazaga kubashimuta umubikiranga abonye ko abana barimo kuza babatwara ahita mbese abacikisha n'ababareraga bose bose barabajyana Mm.
Eh, bamaze rero ubwo kubajyana nyuma tukajya tubona udufoto twabo ndumva yida ifoto yaranayikohereza usibye ko n'ibindi bimwe byagiye mbese bibura gutyo kubera ibibazo byinshi umuntu yagiye ahura nabyo nuko ubwo rero nyuma yaje mbese kugira neza turaburana tuyoberwa amakuru
nagerageje kureba ku ifoto ayida yampaye ntabwo nashoboye kumenya simbi kubera ko yari mu bana benshi eh, nabonye abana bavuye i masaka yari umwana yari mutoya abana bavuye i masaka narababonye ku itariki ya cumi na gatatu eh, ku kibuga cy'indege bajya kwinjira mu ndege bagana na- i nairobi no mu bufaransa n'abandi bagiye mu butaliyani bari bavuye za ririma Eh, i nairobi abo bana narababonye nabwo nagerageje kureba ku ifoto ariko ntabwo nshobora kumenya uwo ari we eh, kereka nimara kubona ifoto ye ari mukuru niho nzashobora kumenya ariko abana bari bavuye eh, muri izo za orpheline Masaka.
zitandukanye bavuye mu rwanda ku Mm.
itariki ya cumi na kane benshi narababonye najyanye nabo Ah, Eh, ariko nagira ngo umbwire Eh, mbere ko wari utuye igitarama ariyo muhanga y'ubu uwo seregita yakugezeho ate niba yari ari i masaka yaje gushaka abana b'igitarama gute kuko atahereye kigali eh,
nyine byatewe hari abana nanone bari abamukuru wanjye ndetse we wapfuye na papa wabo arapfa mm,
Eh, amaze gupfa mbese abo ngabo bose nibo batumye n'abandi bi- bamwe imiryango bagenda hamwe mbe abo bana ibyiciro bibiri aba- aba- bene nyina faransina hamwe n'abo ngabo nibo batumye abacu nyine nanone bagenda gutyo mm, bavuga ati reka bajye kwiga nibamara kujya kwiga bamenye ubumenyi bazabazamure wenda bazamure n'igihugu cyabo ubwo rero birangije abana turavuga ati aho kugira ngo turabona ko n'ibihe bitameze neza reka tubarekure nyine bagende bige wenda niba tuzaba tukiriho abana bazamenye nabo bi- bime- bazamenye wenda imiryango na cyangwa nabo bimenye ubwo abana bagenda gutyo nyine ariko ntabwo bababwiye yuko bagiye kubaha abandi babyeyi bari bababwiye ko babohereje kujya kwiga
nta babyeyi bari bavuze ko bazaba baho ntabwo mwigeze Ati- mumenya yuko bagiye gu- guhabwa umubyeyi mushya ukurera kubera ko nta wundi mubyeyi ufite
oya twebwe bazaga kubandika basa nk'aho mbese ntuzi kompasiyo z'ubu Mm, basaga ngo ari nka kompasiyo mbese bakavuga ati barabatwara wenda ni- wenda nibabona n'abaterankunga ku mugani bababaye ariko twebwe ibyo ngibyo ntabyo twigeze ibyo dusinyira uwo mubikira seredita yari umuzungu yari umwirabura yari iki yari umuzungu yari umuzungu yari umuzungu w'umutaliyani mwari muzi ko bazaguma i masaka cyangwa mwari muzi ko bazahava bakayoherezwa mu mahanga none ko batubwiraga ko abana bashaka ko biga bakamenya ubwo twari tuzi ko bashobora kubajyana mu mahanga ntabwo ibyo ngibyo rwose twari tubizi twari tuzi ko wenda bazabagumana i masaka bakabashyira mu mashuri nk'uko muri iyi minsi ya none babashyiramo gutyo bakiga Mm, ibyo kujya i burayi ntabwo mwari mubizi
ntabwo twari tuzi rwose ubwo urumva ko byaje nyuma babonye ko abana barimo kugenda babatwara babatwara babashimuta kuva icyo gihe kuva muri mirongo icyenda na kane nta kandi gakuru uh, ka simbi wongeye kumenya nta kandi gakuru rwose twaragiye n'icyo gihe twaranashakishije tujya muri croix rouge hari croix rouge yari i muhanga hariya bugufi n'akarere tujya ne- no mu babikira b'ikibingo za ruhango aho hose mbese tukabona nta kigenda nyine turabyihorera turicara nta kintu bashoboye kugufasha kugira ngo bakubwire aho umwana Nta- wawe ari nta kintu bamfashije rwose Mm.
kuko bamwe bari baranigendeye nabo nta nubwo bashoboye kukubwira aho seredita aherereye simbi etiyeni mbere y'uko yitwa simbi etiyeni yitwaga nde yitwaga simbi rwose noneho tiyende niryo bana babatirije bari bose i masaka bababatirije i masaka
Ibi niryo babahaye bari i masaka banga ko bagenda mbese nta zina rindi bafite ni ukuvuga ko iyo bageraga i masaka mbere y'uko boherezwa i burayi barabanzaga bakabatizwa babahaga amazina ni ryari mwamenye y'uko abana babanza kubatizwa mbere yo koherezwa i burayi nyine abana bageragayo babona bafite izina rimwe ngo bagahita bababatiza simbi yamaze kubatizwa warabimenye ko yabatijwe narabimenye rwose none iryo zina nyine twahise tubimenya ko bamubatije nyine mu bo wibuka babareraga nk'umwe cyangwa babiri ninde hari uwitwaga jeanne ariko irindi zina rye ntabwo ndizi Ay- kandi uwo jeanne nawe barajyanye bajyanye hanze yari umumama munini gutya ntiyari mama ntiyari umukobwa munini rwose w'imibiri yombi
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika abo bana bavuye mu kigo cy'imfubyi cya masaka hafi y'umurwa mukuru w'u rwanda kigali barukuwe n'abasirikare b'ababirigi ku itariki ya cumi n'eshatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane ku gicamunsi aya makuru tuyakesha minuwari yari ifite abakozi ku kibuga cy'indege n'ingabo z'ububirigi ku mugoroba niho bagejejwe ku kibuga cy'indege i kanombe bahita berekeza i Nairobi mu ndege ya gisirikare muri Kenya bashyizwe mu ndege ya Sabena yageze i Buruseli mu gitondo abo bana kimwe n'abari bavuye isake mu kigo cyitwa Les Eritrines boherejwe mu bitaro bya gisirikare biri ahitwa Nederhoverenbeck hafi ya Buruseli umurwa mukuru w'ububirigi ibi biragaragara muri raporo yakozwe na george selis wayoboraga ishyirahamwe rezeritrine akaba ari nawe wasabye leta y'ububirigi ko abasirikare bayo bajya kuramira abana b'imfubyi bari isake baje kuhava bamwe boherezwa mu bufaransa abandi bahabwa ababyeyi mu bubirigi muri abo bana harimo lucy ingabire ariko nk'uko bikunze kugenda ku bana bahinduriwe we amazina n'amateka ntibyoroshye kumubwira ko afite umuvandimwe we yarabwiwe ko ntawe agira cyangwa se yarahawe abandi Thierry hitimana avuga ko bavukana yamwandikiye ibaruwa niwe ugiye kuyimusomera kuwa makumyabiri na karindwi mata bibiri na makumyabiri na rimwe akarere ka muhanga umurenge wa nyamabuye ku muvandimwe wanjye nkunda cyane ngabereke impamvu ukumenyesha ko ndi kugushakisha nka musaza wawe muvandimwe wanjye ngaberekeya wandikiye ngira ngo nkubwire ko ufite akababaro kenshi ko kutakubona mfite icyizere cy'uko kiriho muvandimwe hashize imyaka mirongo itatu ngushakisha ntako ntagize kugira ngo umenye amakuru yawe ndetse no kumenya uko ubayeho iyo mu mahanga mu by'ukuri muvandimwe wanjye mbabajwe cyane no kutakubona kuko badutandukanyije kera mu igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda ubwo mama yari amaze gupfa mukecuru wacu ari we witwaga nyiramata mesiteri yaje kukujyana mu rugo iwe ko nta handi twari bwerekeze umubyeyi wacu witwaga mukasango marita amaze gupfa nibwo bakujyanye ikibinja ko mu kibazo ari nyabisinda ubu ni mu karere ka nyanza arakurera maze yaje kubona ko nta bushobozi yari afite kuko icyo gihe yari afite abana icyenda nawe urimo maze nibwo yigiriye inama yo kugushakira umuterankunga wazakorera ugakura kugira ngo nawe uzibesheho cyane ko yari amaze kubona ko tubaye imfubyi zidafite kirengera nibwo yaje kujyana i gatagara harererwaga abana bamugaye icyo gihe ndetse n'ubu maze gushyikiriza umusosiyari witwaga madamu umurerwa marie mambre icyo gihe uwo musosiyari yakiraga aba hose yaba ari abamugaye ndetse n'abazima batishoboye ubwo nyiramatama yaje kugutanga maze hashize igihe kingana n'ukwezi aza kumva nk'uko bakujyanye mu mahanga wowe wari umwana muto cyane kuko wari utaragera n'imyaka itanu icyo gihe yabonaga amakuru yawe ariko nyuma bigeze mu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatatu mu mpera z'uwo mwaka ntiyongera kubona amakuru yawe nibwo mu rwanda habaye jenoside ibintu byose birabura ntiyongera kubona amakuru yawe nanjye naje kurerwa mu kigo cy'imfubyi bita home do bosco do cyotamakara kijyanyemo na musaza wa mama icyo gihe byarangoye kubyakira kuko natekerezaga ko gusize nk'umuvandimwe wanjye naje kuhava ntangira kugushakisha ariko kubera ko nari muto cyane icyo gihe byarangoye cyane yibaza uburyo byakubona bikanyobera cyane ko ari wowe nari nsigaranye nanone naje gushaka mukuru wanjye ari nawe musaza wawe witwaga rukundo yive ariko nawe ntabwo byigeze bishoboka kuko navuye muri oruferi nasanga nawe yarapfuye murabona ababaza ndetse mbura n'aho bamushyinguye biranyobera nabyo bira nabyo biranga ntabwo mu by'ukuri nacitse intege kuko narakomeje gushakisha nifashishije ikigo cya gatagara kuko ariho umukecuru yakugejeje naho baraduhakanira ko ntabyo bazi ndetse babwira ko uwo mwana batamuzi asenze imana cyane kugira ngo imishurire aho bakujyanye maze abantu bari bazi situwasiyo yaberaga i gatagara bambwira ko bakujyanye muri belgique hamwe n'abandi bana harimo n'umuturanyi bitaga kamunazi mariserine mwembi byaratugoye kugira ngo tubashe tubashake kuko nta makuru yayo twari dufite mu by'ukuri ubuvandimwe ni birebire cyane ko ubu nandika iyi baruwa byandenze kuko nari nabuze n'aho mpera kuko ufite agahinda ko kutakubona byibuze ngo umenye ko umuryango wawe bamwe na bamwe bakiriho abandi barapfuye reba nka nyogokuru wawe yarapfuye mu mezi abiri ashize muvandimwe ukimara kureba iyi baruwa wandikiye niba ukiriho unyumva uzihutira kusubiza kugira ngo umutima wanjye utuze kandi ahize umuhigo kuko nzakubona ndashima imana wo mu ijuru ni wowe usigaranye rero ufashe uboneke kuko ndagukumbuye nubwo ibyakurangaga byahindutse byose ariko mfite icyizere ko uzagaruka ndagukunda cyane mushiki wanjye kandi na mukecuru aragukundaga cyane ndagusabye winderera niba uhari sinarangiza ntashimiye abagize uruhare rukomeye mu buzima bwanjye kugira ngo ubamenye nawe uzabashime ndashimira aho medo bosco doce tamakara ndashimira cyane umudamu witwa felicite ukora mu karere ka nyanza mu kigo cy'ubutaka ndetse na ruhinda beni wo muri new generation huye n'aba new generation bose bihuye ndetse n'ab'i kigali mwarakoze cyane ko mu buzima ndabashimiye cyane by'umwihariko ndashima ijwi rya amerika namwe mwakoze akazi katoroshye cyane cyane cyane venuste nshimiyimana witanga cyane imana nk'umugisha utagabanyije icyo nakwifuriza ndetse nawe mufatanya kudufasha mbaye mbashimiye cyane muvandimwe wanjye niba uhari nawe ugira amahoro y'imana imana nziye
Thierry Hitimana ndagushimye kandi ndagukomeza ndashimira kandi Minisitiri w'Ingabo w'Ububirigi Ludivine Dodonder ukomeje kudufasha kumenya ijana ku ijana Lucia Ingabire uwo ari we yavanywe mu kigo cy'imfubyi cy'Isake mu cyahoze ari Perefegitura ya Kibungo n'abasirikare b'Ababirigi
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mukomeje kumva ijwi ry'amerika ikiganiro muri isanga mu mwihariko wacyo agasaro kaburaga uyu ni umwanya w'abashakisha ababo duhere kuri mu karutabana gertrude utuye mu mudugudu wa kangondo ya kabiri akagari ka nyarutarama umurenge wa remera muri kigali nitwa rezane kadeyo mwene kamugunga bari na basi na nyina mukandanga tereza akaba yaravukiye ahari muri komini masango ubu ni akarere ka nyanza majyepfo mwatandukanye ryari mwatandukaniye he yagiye muri icyenda na kane yahunganye n'abantu yari umwana muto ubwo ageze iyo ngiyo abo bahunganye baramuta afonda ubuzima we wenyine aza kumenya ubwenge aza gutanga nimero zacu ahasheri irazizana tuza kujya tuvugana muri bibiri n'icyenda ubwo nyuma nimero nza kuyibura nawe ntiyongera kumpamagara ubwo tuburana gutyo ni ukuvuga ko kuva muri bibiri n'icyenda kugeza amagingo aya ntabwo murongera kuvugana biturongera kuvugana
icyo gihe muvugana yari mu kihe gihugu cyangwa se mu kahe karere kishi akarere ntigeze akambira gusa arambwira ngo ari muri uwo mujyi wa kongo brazzaville ntabwo nari igisimbazi ambwira ngo niho acururiza ntabwo yansobanuriye ahantu yabaga hari ariko yakubwiraga ko ari muri kongo brazzaville hari abanyarwanda benshi bumva ijwi ry'amerika bari i brazzaville hari abashobora kuba bari mu murwa mukuru brazzaville nyirizina abandi bari izo za pointe noire uwo nawo ni umujyi mukuru abandi bashobora kuba bari ahitwa buwenza cyangwa se bari mu majyaruguru kure ahitwa rikwara aho bari hose bumva ijwi ry'amerika nka musaza wawe niba kumva yakugeraho ate umusaza rero uwo kereka wenda bayafite nimero yanjye akongera akampamagara tukongera tukavugana kuko yambwiraga ko ashaka yashatse uburyo bwo kuza kugaruka mu rwanda ngo ariko yabibuze ubwo ndi kumva ukuntu yaza ashaka ukuntu yaza wenda akitunga hakeye bakamuzana burya ko azampanga hano i kigali kuko mama we ari iyo mu majyepfo ubwo rero byarangiye gutyo turi mu nzira zo gushakisha ukuntu yaza ariko uba bayakiriho ubu telefone zirahari twavugana akazaza
rwose telefone zawe nazikenera tuzazimuha kugira ngo muvugane kandi tuzagerageza kumushaka ahari aho muri congo brazaville kugira ngo tubahuze mushobore kongera kuganira kandi umufashe kumuhuza na nyina ndetse abasange mu rwanda nk'uko abyifuza
ni ukuri mwaba mukunze kuko na mama we nawe aba mbaza bambwira ati wowe uri i kigali nta kuntu navuga ntabwo tuvugana kubera nta n'inomero yose zifite kubera kugenda umuntu ahindura amasimukadi nta nomero ye zifite ariko waba yakiyifite yampamagara kandi ndagushimiye cyane kongera kwizera ijwi ry'amerika muri kino kiganiro agasaro kaburaga abakozi umwana bamugize
agasaro kaburaga undi wifuza kumenya irengero ry'umuvandimwe we ni mutesa bernard utuye mu murenge wa nyarugenge akagari ka kinyange umudugudu w'ubumanzi mu mujyi wa kigali umwana ndangisha ni umwana mu by'ukuri umwana yitwa riyonso nkaba naramenye ko hari andi mazina bari baramuhaye yitwa uwitije karima riyonso nyine uwo mwana rero yabuze cyangwa se yajyanywe mu butaliyane mu gihe abana bahungishwaga intambara bavanywe i nyamata hahoze hari ikigo cy'umupadiri bitaga geti yari umutariyane yari afite ikigo cya riyoforina kirera imfubyi aho ngaho i nyamata niho babashije guhungishiriza abana hanyuma mu gihe gitoya babatwara mu butariyane
uwo mwana riyonso mupfaniki
uwo mwana ni mwishywa wanjye kuko yari umwana wabyarwaga na mushiki wanjye nakurikiraga yitwaga mukayiranga mari chantal uwo mukayiranga mari chantal yiswe yazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane uyu mwana yaba ari mu bana bavanywe mu rwanda ku itariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa kane mirongo icyenda na kane ntabwo nabihagararaho neza kuko ntazi ibyiciro abana bavanywe mu bugesera bajyanwa mu butaliyani ariyo bibaye ari icyiciro kimwe yaba ari ayo matariki bibaye ari ibyiciro bitandukanye wenda hari ntabwo habamo gushidikanya kuko ntabwo nzi mu by'ukuri amatariki abana bagendeho cyane ko nanjye sinari mpari
kuva muri mirongo icyenda na kane kugeza uyu munsi wigeze ugerageza ubundi buryo bwo kugira ngo umugereho
uburyo nagiye ngerageza ni ugushakisha amakuru nagiye nshakisha amakuru nifashishije bamwe mu bagize amahirwe yo kubona abana ababashije kubonana nabo ababashije kuvugana nabo ndetse n'abo basura ubundi nanone nigeze kubaza amakuru y'abana bigeze kuvanwa mu butaliyane ku busabe bwa leta ngira ngo y'u rwanda bazanwa mu kigo bitaga fedi nkunda cyabaga i muhanga ishyogwe ariko ntabwo nigeze mbasha kubona tarasi mu by'ukuri yanyereka ko uwo mwana arimo kugeza na n'uyu munsi rero turacyashakisha dutekereza ko hari amahirwe yo kuba yakiri ubutaliyani ntibakibonemo ntabwo wigeze ugerageza kumenya aho uwo mupadiri w'umutaliyani aherereye kugira ngo abe yagufasha kumenya aho riyonso aherereye hari igihe nigeze kuba nkorera i nyanza i nyanza aho ngaho hari umupadiri wibuka amazina ye twabashije kuganira nawe w'umutaliyani kumubaza amakuru uwo mupadiri ni nge twowe nawe yari yarafite mu butaliyani hanyuma ambwira ko uwo musaza padiri yashaje asa n'uwamaze gutakaza kontorore nta gihe yibuka nta ntarerezoma nyuma yaho naje kumenya ko yitabye imana mu bihe bya vuba urumva rero nta kominikasiyo nigeze ngirana n'uwo padiri mu by'ukuri ku buryo ari kubasha kumenya ngo abana bafitwe nande bari hehe
mutesa bernard ndagushimiye cyane kuba wizeye agasaro kaburaga ikiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika tuzagerageza kugufasha uko dushoboye dusoreze kuri beatrice mukamudodo wo mu mudugudu wa kirwa akagari ka nyakabanda naho ni muri kigali ni umwana wanjye mwatandukanye ryari twatandukanye icyenda na kane twari dutuye ikibeho bita muri nyaruguru yego rero twatandukanye karama muri butare niho twari twahungiye igitero cyaraduteye nyine nkajya museseka munsi y'intebe nagakuba mutera amabuye baza kutwinjirana abantu baragwirana na musaka ndamubura twebwe dusohotse nyine baduhungishije abari basigaye ubwo naho yatakaye ariko nizera ko hariho kuko mfite icyizere ni ukuri uzanshakishiriza yari afite imyaka ingahe fifi muri mirongo icyenda na kane irindwi n'igice yari yimukiwe wa kabiri pirimeri papa we yitaga asanzwe abaganga na kereta ariko we ntakiriho yashaje vuba ariko hanyuma ababye indi imwe hari uwitwa vedasi ntamungara karamanga hari n'uwitwa rufonsi nshimiye umukiza ariko ubwo yamenyaga rufonsi cyangwa bedasita hari n'uwitwa beata byukusenge mukuru wundi wabo we yitwaga rufonsi na yaratashye agiye muri icyo gihe ariko we namenye ko atakiriho nyine
none fifi ubu niba akiriho ubu yarakuze ni ikihe kimenyetso yari ameze ate ku buryo n'uwaba yamubona yavuga ati uyu mwana bavuga hano ni uyu nguyu ikimenyetso yari afite ni uko yari afite utwinyo tw'inyinya ubundi nta bundi busembwa yari afite yari akiri umuti nk'uko yaba angana sinange sinakumenya ariko mubonye namumenye
kuva icyo gihe mutandukanira i karama hari abandi bantu mwari kumwe icyo gihe baharokokeye hari abandi bagiye barokoka ariko twari mu yindi kome numva baharokokeye ntabwo mbazi bagiye barokoka ariko ariko baturumva ntibabonanye nawe nabo ariko mfite icyizere numva nizeye ko ariho pe tekereza ko haba yenda hari mu baje gusaka intumbi hakaba hari umunyabugiraneza wasanga katarahana kaba kaguriye kari munsi y'iyo ntebe yenda akagahungana kakagumya kakagenda numva ari byo nizera ko atari sinzi niba ari ariko numva nkeka ko yaba ari mu bihugu byo hanze kandi ko kubera ko yari akiri na mutoya ashobora kuba atibuka neza aho akomoka kugira ngo ashobore kuhabwira uwo muntu waba waramubonye akamugirira neza yari akiri muto ashobora no kugenda akibagirwa umva n'ibintu byari biriho ashobora no guhungabana ntiyibuke ariko mu by'ukuri numva nizeye ko ariho pe imana ntibijyamo kandi ifatanije namwe rwose abanyamakuru ndumva nizeye ko uri umunyamakuru w'aho ngaho muri amerika
tuzagerageza kugufasha uko dushoboye kugira ngo uyu mwana fifi nyina w'umuntu antoniya ashobore kuboneka aka gasaro kaburaga tugashake tukabona waba ugize neza yose aguha umugisha urakoze cyane nawe umunsi mwiza yego ni ukuri namwe murakoze cyane imana ibagire neza murakoze yego mama
agasaro kaburaga kabonetse
inkuru dusorejeho ni iy'ibyishimo bihezande tadeyo washakishwaga na mushiki we gertrude mu kankubana yabonetse niwe wa mbere ushakishijwe binyuze ku ijwi ry'amerika akaboneka mu gihe cy'amasaha makumyabiri n'ane ari i brazaville muri congo wiyalo bihezande ndi kukumva uraho neza
turiho cyane nitwa venuste nshimiyimana ndi umunyamakuru ku ijwi ry'amerika amakuru yawe amakuru ni meza noneho ubwo ndi kukumva nari nguhamagaye kubera ko mushiki wawe jeturuda mukankubana yahamagaye ijwi ry'amerika yifuza ko twamufasha kugushaka tukamenya aho uherereye ubu waragiye ari mu rwanda nagira ngo muguhe muvugane gatoya tegereza gato hanyuma muguhe muvugane wi alo wi waramutse madamu mukankubana amakuru neza ndi kumwe na musaza wawe bihezande nagira ngo nawe arakumva ari kuri telefone nagira ngo niba bihezande niba umwumva nimusuhuzanye mukomere alo
ndi kukumva uraho tade
mukomere amakuru yanyu turaho wowe umeze ute ntarengwa ukubumbuye nari narakubuze rwose ariko imana iraduhuje abo bavandimwe baraduhuje imana ishimwe
nicyo imana ikora nyine
turawe nawe ari aho abandi bari aho twese turi aho none ubu urahagana he ubu ndi i kigali nyine hahandi naho agatwanya gatuvugana mba niho nyine niho tuvuganye buriya nyine tuzatugumya tuvugane abavandimwe nabo barakoze rwose ni ukuri nabashimye kuko ntabwo nari nzi ko twakongera kuvugana nta kinanira imana ntacyo ijwi ry'amerika uruwa mbere uruwa mbere uri igitego
ndashimira cyane yishyirahamwe le petite main rifite icyicaro mu bubirigi rifasha impunzi ziba mu nkambi ya kintele muri congo brazaville ryadufashije kugera kuri bihezande ndashimira n'umuyobozi w'iyo nkambi n'umufasha we bakomeje gufasha bihezande n'abandi bagira neza benshi bamubaye hafi kugeza ubu aha niho ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga kirangiriye mukomeze mutugezeho amakuru dufatane urunana dushaka abo bana tumenye irengero ryabo agasaro kaburaga dufashe tugashake kazaboneka mukomere mwari kumwe na venuste nshimiyimana ku ijwi ry'amerika
ko twabonaga nyine bari bato badufasha n'abana nabo kandi ngiye kubera uwo mwana ukuntu yari ameze nabonaga ubundi badusabye ngo mu bitya atubwira ko nta kibazo uzahita bagaruka hari abandi bagiye barokoka ariko twari mu yindi komine wumva baharokokeye ntabwo mbazi bagiye barokoka ariko ariko urumva ntibabonanye nawe nabo ariko mfite icyizere numva nizeye ko ariho pe tekereza ko haba yenda hari baje gusaka intumbi hakaba hari umunyabivugira neza wasanga ko atari aho n'akaba kaguriye kari munsi y'iyo ntebe yenda akagahungana kakagumya kakagenda numva ari byo nizera ko atari sinzi niba ari ariko numva nkeka ko yaba ari mu bihugu byo hanze asenze imana cyane kugera ku mishurire aho bakujyanye maze abantu bari bazi situwasiyo yaberaga i gatagara bambwira ko bakujyanye muri belgique hamwe n'abandi bana Il y a plein de choses qui se sont faites qui ne c'est pas les gars.
hari ibintu byinshi byakozwe bidakurikije amategeko urugero nk'ababyara banjye ohoha na eleonore bahawe umubyeyi wari ukiri ingaragu baba mu bufaransa kubera ko bigeze gushaka no ko twandikirana ndetse nashakaga no kujya kubasura ariko ababyeyi banjye hano ntibabishakaga babiburizamo iyo banyandikiraga amabarwa barayajugunyaga uko biri kose bari mu bufaransa byo ndabizi rwose
Ça, ça, ça, je suis sûre et certaine.